Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa mbere itariki 18 y'ukwezi kwa kane umwaka w'imbibiri na 2016 muri kumwe na Frederic Nkunikije mu bisanzwe amadeni maremare cyane kuko ibiciro byagumye biduka kandi iyo umuntu asoma agasomera ku muntu abanza kurindiriza ateza kuduza igiciro ukajya usanga rero ishuri ifise amadeni maremare uyu ni umukuru wa lise rubanga jean claude manirakiza avuga ku kibazo c'amadeni iryo shure rifitiye abacuruzi inkuru co kimwe n'ayandi makuru yerekeye burundi arimwo raporo ya Bu- y'uburundi ku burundi ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe agateka kazira muntu hamwe n'inkuru yerekeye ibisabwa n'imiryango y'abamugariye ku rugamba turazigaruka ko mu kanya kari imbere umuyobozi w'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe agateka muntu zaid rad al hussein uyu munsi kwa mbere yagabishije ko inyifato yo gukubagura abantu yiyongereye mu burundi yongera aratangaza ko afite amakenga ku vyerekeye amakuru yatangajwe avuga ko hari amabohero atemewe n'amategeko ku murwa mukuru bujumbura hamwe no mu bindi bice vy'igihugu uyu mutetsi agira ati kuva mu ntango z'umwaka umurwi ndongoye waratokanije ibitigiri vy'abantu amajana atatu na mirongo ine na batanu bakubaguye bakongera bagafatwa bunyamaswa ivyo biharuro biteye agahinda birerekana ukuntu gukubagura abanyagihugu hamwe no kubafata bunyamaswa vyabaye ibikorwa vya misi yose bikorwa n'inzego z'umutekano za leta y'uburundi zeida avuga ko abantu bashika amajana atanu na mirongo icenda na batanu bakubaguye canke bafashwe bunyamaswa kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe umurwi w'intumwa zikorera ibiro bijejwe agateka muntu vya onu wagendera ibiro vy'igihugu bijejwe iperereza ku murwa mukuru bujumbura mu ndwi iheze abantu bari hagati ya mirongo itatu na mirongo itandatu na batandatu bafungiwe muri iryo bohero bari bafise ibimenyetso vy'abantu bakubiswe hari ibintu vyinshi biteye ku biri n'amategeko uh, vyabonetse ico gihe birimo ukuntu imbohe mirongo ibiri na zitanu zari zafunzwe kurenga ikiringo cemewe n'amategeko vyongeye turetse ko benshi mu bantu bari bahagaritswe bari bahagarikiwe amakosa mato mato ibirego vyaciye vyandikwa mu gitabo birakomeye cyane kurusha ibirego vyatumye bahagarikwa birimwo guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe no gutunganya gutunga ibigwanisho batabifitiye uburenganzira no mu makampi y'igipolisi naho nyene haribonekeje abantu bafungiwe eh, bafise ibimenyetso vyo uh, gukubagurwa cyane cyane mu bibanza by'abapolisi biri mu bice bibiri bya Bujumbura Cibitoke na Musaga hamwe no mu ikampi ya gisirikare yo kumutakura Zeid avuga kandi ko mu gihugu hagati hibonekeje abantu bakubaguye kandi bafashwe bunyamaswa aratanga akarorero k'abantu babiri bahagaritswe n'ibiro bijejwe iperereza mu ntara ya Makamba mu mpera z'ukwezi kwa gatatu avuga ko abo bantu bakubaguwe bakanatabwa mu kiyaga Tanganyika uyu mutetsi aronge- arongoye ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe atakazira muntu avuga ko hari n'abapolisi hamwe n'abasirikare bamwe bamwe bakubaguwe zaid yariyamirije kandi ibitero bikorwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana bakorera imirwi irwanya ubutegetsi mu kwezi kwa gatatu konyene abantu bashika mirongo itatu barishwe n'abo bantu bitwaje ibigwanisho mu gisagara ca bujumbura hamwe no mu zindi ntara benshi bishwe bari abasivile hamwe n'abasirikare umutetsi zayid yariyamirije kandi ubwicanyi bukorerwa abanywanyi umugambwe uri ku butetsi cndd fdd iyi ni inkuru ivugwa mu burundi abanyeshuri bo muri lise rubanga mu ntara ya bururi ntibazoronka bifungurwa muri uku kwezi kwa gatanu mu gihe hatogira igikozwe umuyobozi w'iryo shure asaba leta gutanga uburyo kugira ngo abarongoye iryo shure baronke ubushobozi bwo kugaburira abanyeshuri ni inkuru ya mugenzi wacu fidelite ishatse mu ntara ya bururi amashuri afise indaro cumi itanu itanu mu gifaransa agera kuri cumi na rimwe havuye muri seminari ntoya y'ibuta imirimo y'abapatiri hamwe n'ishure ry'ubuganga ryegamiye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu amashuri icenda asigaye afashwa na leta y'uburundi muri ayo mashuri icenda naho yose aheraniye abora bayazanira imfungwa z'abanyeshure ico bita abafunise mu rurimi rw'igifaransa lise rubanga n'izi imbere y'izindi mu guherana menshi iyo lise ihaniye abora bayimfungwa z'abanyeshure amafaranga yababa miliyoni ijana na cumi umuyobozi wa lise rubanga jean claude manirakiza avuga ko iryo deni ry'umurengera ritumwa n'uko leta itanga amafaranga yo gufungura abanyeshure itevye mu bisanzwe leta iduha amahera itevye ku buryo rero kugira ngo tubafungurire tuca twikora ku baduha imfungurwa ku bakongorane aribo bita abafoniseri mu bisanzwe amadeni maremare cyane kuko ibiciro byagumye biduga kandi iyo umuntu asoma agasomera ku muntu abanza kurindereza ateza kuduza igiciro ukaje usanga rero ishuri ifise amadeni maremare abanyeshuri bajya mirongo umunani n'abari mu ndaro y'isi ya rubanga bafungurwa ku munsi ibiro bya mirongo ine na bitanu by'ibiharage ibiro byaba bijana by'umuceri hamwe n'ibiro ijana mirongo itatu by'ifu y'ibigori ibyo rero bifungurwa inkunga zibiri gusa ni ukuvuga ko abanyeshuri bafungura igihe cy'isaha y'indwi z'umurango n'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro umuyobozi wa lise rubanga ati atagikozwe guhera mu kwezi kwa gatanu ntibizobashobokera gufungura abanyeshuri asaba leta yo kwikubita gashi mu bisanzwe biratugoye cyane atagikozwe gushika nko mu ntango zo kwa gatanu bataduha amahera kugira ngo abafundisire tube turabaha n'amakeyi atakuntu tuzoshobora kugabura abanyeshuri kuko benshi mu babizana abazana ibiharagi n'umuceri bavuze yuko batazoshobora kubandanya batarose n'amakeyi mu ntango zo kwa gatanu twizere yuko leta izo kwikubita agashi igakora mu bigega byayo umuyobozi w'indero mu ntara y'abururi gucuma ifirma avuga ko lise rubanga ifise ingwane yisangije kubera ko ari nayo yaranye amafaranga menshi gusumba andi mashure yose ari mu ntara ya Bururi aho mwamenya yuko havuye muri Serubanga yaranye miliyoni zababa jana 10 ishuri zuvuga ko imugurana menshi ni ise Bururi yaranye abayifungwa z'abanyeshure amafaranga yababa miliyoni 50 gucumi firma umuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi avuga ko mu bituma lise Rubanga yana amafaranga menshi byo biva ku gene ifite abanyeshure b'umurengero ubwenge n'andi mashure ikina cavuga ni uko iyo ndi umurenge yaryoha yiva kandi kwitunganywa nabi y'amafaranga y'ishure aribyo bita gestion na comptabilité muri mu gifaransa mu gihe kuri lise Rubanga bivuga ko bitazokunda ko bafungurira abanyeshure muri kwezi kwa gatanu cyo dutangura firma y'ubucuma avuga yuko bari kumwe n'abagenduzi b'indero mu ntara ya Bururi bimije kugira urugendo kuri lise Rubanga kugira bige ngenco kibazo coterwa umuti hagati aho mugihe bamwe bafashe uburundi basokoye akarenge bivanye n'ibihe bya politiki ubundi biriko buracamwo umuyobozi w'indero mu ntara ya bururi atera akamo abafashe uburundi bujanye n'indero ko bokwirengagiza ivya politiki ubundi biriko buracamwo bakabandanya bashigikira ico gisata c'indero kubera ko ibigihanze ari vyinshi muri komine matana mu ntara ya bururi fidelite ishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite imiryango ishika kuri mirongo ine n'itanu y'abamugariye ku rugamba baba mu kigwati c'ikarurama aho ni mu ntara c'ibitoke basaba gufashwa ni inkuru ya mugenzi wacu evariste ziko banyana ico kigwati c'ikarurama kirimwo abasubijwe mu buzima busanzwe bagizwe n'abamugariye ku rugamba bagizwe n'imiryango mirongo ine n'itanu y'abahoze mu gisirikare ca leta no mu migwi y'abitwaje ibigwanisho yagwanya leta amazu ya kijambere babamwo kuva mu kwezi kw'indwi umwaka wa bibiri na cumi na kane arimwo amatara n'amazi ayo matara yakishwa n'imishwarara y'izuba ariko muri kino gihe ayo matara ntiyaka mu mazu agera kuri mirongo itatu kubera ivyuma bitanga uwo muyaga nkuba bitagikora nk'uko bivugwa na Gerarudo Nteruhungwa arongoye ico kigwati twebwe baduhaye umwe vy'amaplaque solaire bijya rero n'ibintu bikunda gupfa cane cane cane gose murabona nk'izi nzu zishika mirongo ine na zitanu aha nta nta bashika nka nka cumi na batanu bakibona neza twebwe rero mu ciyumviro c'iwacu twifuza yuko leta yo twiyumvira ko ikaturonderera umuyaga nkuba wa regidezo kujya ko abandi twama tuticura yuko umwanya uwo ari wose amatara yama yaducikiyeko kandi turi ba magara make twama dukenera umuyaga nkuba umwanya wose mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no gukurikiranira hafi abahoze ku rugamba bamenyesha ko ico kibazo bakizi Koloneli Gaspar Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi avuga ko hari ibikorwa biriko birakorwa mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo inkuru zarumvikanye yuko mu mazu ashika mirongo ine n'atanu hariho amwamwe yari yaronse umuyaga nkuba w'izuba mugabo bimwe bitagikora ibyo ibisata bijejwe n'ubu bariko barategura kuza kubagendera mbere hamwe baza baratanguye kugira ngo barabe ibyo bitagikora ku masite yose hanyuma bagire icegeranyo barabe icokorwa ntibabahevye e, barabizi kandi noneho najya amazu naho mubona ari meza cane ntibarayakira burundu ico bita reception bariko barasubiramwo barabe yuko abayubatse bayubatse ku buryo bukwiye bimeze neza aho bazosanga ari akagorane e, bazoca bagakosora ibi rero vy'amatara mugabo vyovyo ni imfashanyo yabonetse ntibirimwo ntibijanye na bubatsa ry'amazu ariko n'ahari imfashanyo bazoraba igikorwa kugira ngo bagume babandanya habona kuko ntawo bareka turazi yuko atacho bishoboreje kinini abo bamugariye ku rugamba barafise kandi ikibazo cyo kubura aho binonorera imitsi harimwo abagendana ubumuga bashobora gukina inkino zitandukanye nk'uko bano babiri bari muri abo bamugariye ku rugamba babivuga umukino dukina bawita sitting volleyball n'ubukomeye asanzwe yaramenyereye gukina vole arakora ko nawe nyine akadufasha ubona muri ko muraherezanya muri babiri n'iyo muri batanu mukagira deze kipe biba bitandukanye Eh, hariho n'abantu batabona umukino wabo urabaho babita goroboro ariko kubera nabo nyine atateri ihari kandi ni hafi ekipe yose yaba ateri iri hafi nabo nyine boja hamwe bakimenyereza kugira umubiri wabo nawo nyine ugende neza naha nyene koloneli gasupari baratuza avugira igisirikare cy'igihugu arahumuriza abo bamugariye ku rugamba avuga ko bitegekanijwe ko ahubatswe ibigwati bigenewe abamugariye ku rugamba baronswa ibibuga byo kwinonorerako imitsi uwo avugira igisirikare cy'u Burundi avuga ko ivyo bibuga bitebe bitebuke bizokubakwa ibi bijyanye n'ibibuga byo gukinirako bijyanye n'ubumuga eh, bafise eh, birimwo eh, mu byo bategekanije yuko eh, amasite bagize babako naho nyine bogira ibibanza eh, harimwo ibibuga eh, bashobora kugira ko imikino inyuranye Eh, mwomenya neza nuko hariho imigwi imbere ya bamwe bamwe basigaye eh, baserukira n'igihugu mu makungu bamaze gushika ku ntambwe aho ibujumbura bahora baza bagakinaho byumvikana yuko hose mu byo bategekanije eh, naho bo batarabyubaka ubu mu migambi yo kubyubaka birimwo umugabo bitwara uburyo nico gituma eh, bifata akanya ariko iciyumviro kirahari kandi bazobikora nta nkeka ico kigwati c'abamugariye ku rugamba cikarurama mu ntara c'ibitoke kiri nko ku metero amajana atanu hafi y'urubibe rw'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo abo bahaba bavuga ko bafise impungenge ku mutekano wabo kuko hakurya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hama humvikanye amasasu basaba kuronswa ikirindiro c'abajejwe umutekano umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yishura ko abarongoye akarere ka mbere ka gisirikare bagiye kugira ico bakoze nayo ku bibazo byo kuronswa uburyo bwo kwinguruza n'ivuriro ngaho mu kigwati c'ikarurama koroneli gasupari baratuza yishura ko atamuti wihuta woboneka kuri ico kibazo kubera ibibazo by'ubutunzi igihugu kirimwo ikarurama mu ntara c'ibitoke Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwedi mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
muriko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga twateguriye na mugenzi wacu edi rwema ibihugu bigize akarere ka afurika yo mu buseruko bifise umugambi wo guhuza ikirere mu rwego rwo gufasha kugabanya ibiciro by'abakoresha indege turetse kugabanya ibiciro ku ndege zo mu kirere uwo mugambi uzanafasha guteza imbere uruja n'uruza mu bihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko nk'uko vyasobanuwe n'umupfasoni carmen ah, nibigira yigeze kuba umuyobozi w'ibiro by'igihugu gishinzwe uruja n'uruza rw'ingenzi mu rundi ubu akaba ari umuhuzabikorwa uruja n'uruza rw'ingenzi mu karere ka afurika yo mu buseruko mushobora gutega amatwi ikiganiro muri sanga
icyo bisobanuye ni uko turavye ingene aka karere kacu n'ingene dukora n'ingene eh, novuga cyane cyane ivyerekeye politiki yo guhuza ikirere turacafite urugendo runini cyane ndavye cyane cyane nko mu gisata c'ingenzi arico turaba kandi arico turiko turakorana nibaza yuko hariho intambwe nini dukwiye gufata twese hamwe yaba abaserukira ibihugu byacu yaba abagwizitunga kugira ngo turabe ingene ibiciro byogabanuka kuko kuri uno munsi ah, hari- hariho ah, ikibazo gikomeye ugasanga umuntu ashaka kuva nko i bujumbura aja nk'i nairobi abanza guca i kigali kuko nta ndege ishobora kumujyana izimbutse imushikane na robi igiciro nacyo kikaba ari igiciro kininiya cyane kimu- gituma kenshi abantu badashobora kugenda no gutemberanira muri kano karere rero ibyo ni ibintu turabye mu byerekeye iby'ingenzi cyangwa mu by'u- by'u- kugwiza itunga muri kano karere kacu aho hari ikibazo gikomeye kuko abantu badashobora gutembera badashobora gutemberanira badashobora kuja gusuma no gusumiranira um, muri kano karere kacu dusanga bya bindi twemeranije muri east africa by'uko imbibe tuzugurura dusanga tugura imbibe gusa zi- zi- zino zita zo hasi mbwa ikirere naco kikiri- kicu- kikicugaye nk'umuntu wenda udasobanukiwe neza ibijyanye no kugurura imbibe cyane zo mu kirere uravuga ngo ibiciro biracyari hejuru cyane mu bijyanye ah, na taransiporo yo mu kirere ese baramutse bashyize umukono kuri aya masezerano ni iki amasosiyete y'indege azungukira kuri ayo masezerano nibaza yuko amasosiyete y'indege eh, atari yo kibazo cyane noshimikirako kuko bobo ni nk'abadandaje nk'aba nka bose In- yaba rwandair yaba kenya airways arizo ndege zibiri mm, novuga ko ziserukira ibi bihugu turi turi nu- muri ka- muri kano karere gushika kuri ino saha uburundi nta ndege yayo gif- bufise nta Lu- luganda uko nyene canke tanzania izo ndege zibiri uravye kenshi ibituma ibiciro bibe bi- biduga bikaba binini ni ukubera ama- amakori bariha ayo makori nayo si amakori ava ku ndege ni amakori ava ku bihugu ni ibihugu byacu bishiraho ayo makori ugasanga ni amakori a- ari hejuru cyane atuma itike y'indege muravye kenshi usanga itike itaba izi- izimbye ikizimba ni amakori aho indege ihagurukira aho indege ima- aho ishikira i- hariho eh, amakori ku, ku, ku, ba- ku ngenzi ayo makori yose uyafatanije ugasanga igiciro c'inde- c'indege kiri novuga gwiza kabiri ku co categeza kuba aho rero duhamagara aba aba- aba- abarongoye bino bihugu byacu kuraba ko tutoraba cyane cyane ayo makori kuko ayo makori araba bake kuko abagenda n'indege muri kino kirere muri kano karere ni bakeya aho aho twobahamagara ni ukuboraba kugurura imi- imibi- eh, imbibe abantu bakagenderanira cyane hama bagafatira cuno vyita mu congereza economy- eh, economies of scale aho abantu mm, nko muri kano karere ntanza eh, ah, ah, uburero- uburorero buboneka ni nk'uko mu mu bihumbi bibiri na cumi na kane eh, turavye ibi- eh, ibibuga vy'indege bikomeye dufise ngaha ahe nka jomo kenyatta muri kenya ha- hagendewe aba- miliyoni zitandatu eh, zashikiye kuri iyo aeroport muri tanzania in- imiliyoni zibiri n'inusu muri uganda umuriyoni n'umwe na- na- na- w'aba- wa- mu- umuriyoni umwe n'ama- n'amajana atanu y'abantu hama tumaze kuraba ivyo bisi bisi- bisi- bisi- bisobanura ngo igiti kiri ari kinini ariko bamaze gukuraho ayo makori ho- u- aka- akungu ko koba ku ku gitigiri kurusha kuri ayo makori ariko barashimikira kuri uno munsi kuri telefoni turi kumwe na claude claude mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe nagamaze ati akarusho ibi bihugu biza- bizokuramwo kanini n'akaye ko mbona nko mu burundi atandege dusanzwe dufite nka ere burundi twaye ku izina nk'ibihugu nk'ibi u rwanda na- na za kenya zifite indege zizohava zibonamo akarusho kanini mu guhuza uwo muhoro hama nkabaza ati ko ibihugu birungika abahinga babyo kugira bize kwiga ntibijyemwo ku izina gusa ko ko- mu gakuku ka- k'ibindi bihugu bikagenda ari uko byumvise na- n'aba- n'abahinga b'icyo gihugu bagiye kugira ngo bige babone ko uwo mushinga ari umushinga urashe turi kumwe kandi na kanamugire kanamugire mwiriwe ikibazo cyawe ikibazo nifuzaga kubaza zimwe mu mpamvu zituma aho igihugu gishyiraho polisi yo kurinda ikirere cyacu eh, harimo n'umutekano ubwo ibihu- bino bihugu bitanu biri mu karere ka afurika y'Iburasirazuba ntibishobora ku- kuzaba n'iki- n'ibibazo by'umutekano mukeya n- n- n'iyo biramutse nta polisi zi- zihamye zashingirwaho hatagendewe ku rwego gusa ngo hari ubushake n'ubushobozi murakoze cyane urakoze kanamugire reka dufate na elise hanyuma umutumirwa wacu madamu carmen nibigira abasubirize rimwe elise mwiriwe mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe Eh, bwa mbere mbanze kuramusha uwo mutumire yarakumva ikibazo mfite nashaka kubaza ku byerekeye ya kompanyi kenya airways bari bigeze ku- bari bigeze kutubwira ko yahagaritse ingendo kuza iraza no mu burundi gusa mu nyuma twarumvise ko byoba bongeye gusubirana baravugana irongera kugaruka none kuva kijya gihe uburundi ntaho kintu bwaba bwarahahombeye cyotuma barataka baba baratakaje nk'amafaranga menshi gusubira ayo bahora binjiza ubwa mbere kandi akabazo ka kabiri kuko ubu turabona ubu amakungu yara- yarakuye ku butegetsi imfashanyo bwahora buzurungikira twashaka tubaza yuko ubu kuri aho ku kibuga c'indege ko ubu boba batoba bahomba boba boba binjiza nk'amafaranga nk'ayo bahora binjiza nk'ubwa mbere ko ubu atagahombo koba kahari ikibazo nari ifise byari ivyo murakoze cyane nibaza ko nohera kuri icyo kibazo cy'umutekano kuko ikibazo cy'umutekano ni ikibazo kituragishinga twese Eh, nibaza ko uravye eh, mu- mu masezerano ibihugu byasinyaniye byu- byo muri kano karere kacu ni uko umutekano ari wo uri imbere ya byose kuko ata mutekano hari nta terambere rihari Eh, uravye cyane cyane mu abantu bagenda n'indege nta muntu n'umwe arengana ikibuga cy'indege batamaze ku- batafise amazina yawe ingene iyo iyo- iyo tike y'indege wayiguze canke security ingene uba- ubaraba ibyo utwaye mu isakoshi yawe canke mu ivarizi yawe nibaza yuko kuri ico gi- ki- kibazo c- c- ca- c'umutekano ntitwari dukwiye kugira ku- kw'amakenga cyane kuko u- umutekano ni- nico kikuru ca- nico kintu ca mbere gikuru ibihugu byose byo byo muri kano karere kacu bishyira imbere Si- sinibaza ko hoba ikibazo ko twaramaze no kugurura um, imipaka yacu amasaha mirongo ibinane um, zimwe zimwe mu- muri bino bihugu byacu ico kibazo c'umutekano sinibaza ko kiraba ikibazo kininiya cyane numva ko rero at- ko haya- iyo hageze ku byo kugenda mu kugurura ikirere co muri kano karere ko bitoba ikibazo kindi mugabo ivyo nk'uko nabisiguye ni ikibazo gikuru tutari ukwiye gufata minenegwe kira- kira- kirakomeye cyane akarusho nako akarusho ni uko nk'uko nabivuze gushaka kuri ino saha igiciro gituma abantu badashobora kugendera eh, na- kugendera muri kano karere nk'uko babishaka ibiciro biracari hejuru cyane ibiciro biracatuma umuntu yiyumvira kabiri gatatu kane imbere y'uko afata itike y'indege kenshi uravye n'abagendera muri kano karere ni abantu bagiye mu vy'akazi canke barihiwe n'amasosiyete abatwara canke bagiye ari abagwizatunga ugasanga abasigaye inyuma nabo ni benshi ivyo biciro rero bimaze kugabanuka amakori nk'uko twasabye ko ari agabanuka cyane kurusha eh, igiciro c'indege kugira ngo kimanuke ubu uwita dusigaye turaba ibi- igitigiri cy'abo bantu bashobora kugendera mm, muri izo ndege kicacunguka wahora utora it- wahora aka- urugero ngira ntange wahora utoza amakori ku ba- ku- ku ba- ku bantu umuriyoni umwe ubu ushoboye gutoza ikori ku miliyoni zitanu ico giti- ico gitigiri nk'uko muvyumva kiriho biroroshe uba wungutse nk'uko bivuga mu congereza uh, economy of scale ica gatatu naco imigenderanire irakomeye cyane kuko ah, nk'uko mubivuga mu rurimi rwacu rw'ikirundi akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze iyo utazi ibiba inyuma y'u- y'u- y'u- y'urubibe rwawe canke iyo udashobora kuja ngo ahandi ngo urabe ibiko birakorerwaho nta terambere twaba turiko turajamwo kandi arivyo twiyemeje muri kano karere yuko twugurura imipaka twugurura um, uh, ikirere cacu kugira ngo twese tube ha- mu gihugu mu- nokwita muri communauté imwe ata kintu kituza kwidegemvya uko dushaka kugenda n'uko dushaka kura- kuramukanya uwo nawe yambajije ibyo vya vy'indege yo- ya Kenya Airways eh, i Burundi taho ya- ya- yagabanije iminsi igenda canke izindi ndege zose nka SN Brussels ziva mu Bubiligi yaba- yagabanije iminsi birumvikana turamaze kubona si, si, si ku Burundi gusa ahantu hose ku isi hari ikibazo c'umutekano hari ikibazo eh, c'ingene abantu bashobora kuja kuhatemberera abantu ntibajayo rero um, twibuke ko izo izo izo kompanyi aerienne ni- ziri mu ni- ni- ni baradandaza iyo utabona isoko nta kamaro ko kubandanya ubandanya ukorera aho wahorewe ukorera urumva ku byerekeye uburundi eh, nibaza ko tworaba abo badandaji aho izo ndege izo ndege zihaja ata ata akarusho nta kamaro ko bokwamvesisa baguma bazana indege zizimvye kugira indege ihaguruke ni amafaranga igitoro cayo ni amafaranga hama iyo indege yashobora kuja nk'abantu ijana na mirongo itatu canke amajana abiri hagiye nk'abantu batandatu umunani n- nibaza ko birumvikana n- nta nta nta nta rugezo ru- rutugu Mu- nibaza ko mu majambo make n'izo nyishu notanga kuri abo bambajije ibibazo turi kumwe kandi na rudasingwa mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe igitekerezo cyanjye ndashimira uwo mutumire icyo gi- kuri icyo- kuri iyo ngingo nziza bazaganiraho igitekerezo cyo nakanaga nanjye ndabona nta gihugu kizahombera cyangwa ngo sosiyete impuzu za kampani zihombe kuko i- ahubwo ku gihugu gishobora kunguka kuko kizaba gisa nk'aho cyaguye abasoreshwa benshi igihe ba- bagabanya ibiciro nya- ama- amakoro cyangwa imisoro byatuma abagenda baba benshi noneho igihugu kigasoresha benshi cyane ahubwo gishobora kunguka kurushaho kampani nayo ntabwo yahomba kuko urebye urugero nka kampani East Africa no Uganda n'u Rwanda na Kenya byahuzaga amafaranga amwe yitumaho kuri communication companies izo companies zikubye hafi inshuro eshanu abakiriya aba abatelefona Uganda na na na Kenya kuvuga rero ko ari leta ari na kampani nta n'imwe izahomba ahubwo ni byiza cyane kuko mwavuze na biriya byo ba- bya visa zimwe byatumye ahubwo bwunguka nabwo ibyo ntabwo ubukerarugendo bwa- bwahombye ndashimye kumva yuko aba- aba- abantu babyumva co kimwe Eh, si- si- sinovuga gusa ko ari aba- izo izo- izo- izo kampani zo gutumanako makuru canke telecom company ni ni- ni nyinshi turavye ama- ubu uye aho mpesa yavukiye muri kenya isigaye ikoreshwa muri uganda igiye gukoresha ahandi N- wuguruye umupaka wahora ukorera kuri ku isoko nto iyo soko itangura kuba nini mwibuke yuko tu- u- dushizemwo na- na- na- na- n'igihugu gishasha ge- giheruka kwiyongera muri muri muri muri kano karere kacu muri community east african community turi turi abanyagihugu barenga i- i- imiliyoni ijana na mirongo itandatu umuntu wese adandaza arazi neza yuko ari isoko rininiya nk'igihugu ca sudan nta ni igihugu kininiya cane kugira ugendeho ukeneye indege U- uva nairobi uke- uja juba canke ugenda ahandi wose ukeneye iyo ndege ubu rero dutangure kwiyumvira ingene twagura amasoko twagura aho twahora dukorera dutanga ivyo twahora dufise kugira ngo abandi bose bashobore kwirongera aka- aka- aka- akarusho
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kanya turasozera eh, ibiganiro byacu byo muri iki gihe ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twashikirije twavuze ko abanyeshuri bo muri lise rubanga eh, mu ntara ya bururi eh, bashobora kutaronka ibifungurwa mu gihe hatugira igikozwe umuyobozi w'iryo shure asaba ko leta yobufasha kugira ngo baronke ubushobozi bwo kugaburira abanyeshuri ino nkuru twabwiye ni inkuru ivuga ko imiryango ishika miro- kuri mirongo ine n'itanu y'abamugariye ku rugamba baba mu kigwati cy'ikarurama aho ni mu ntara cy'ibitoke basaba gufashwa cyane cyane mu byerekeye umutekano hamwe n'umuyaga nkuba twabwiye kandi ko umuyobozi w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe hagati y'akazi na muntu zayid rad al hussein uyu munsi wa mbere yagabishije eh, ko inyifato yo gukubagura abantu yongereye mu burundi yongera aratangaza ko afise amakenga ku byerekeye amakuru yatangajwe avuga ko hari amabohero atemewe n'amategeko ku murwa mukuru wa bujumbura bujumbura hamwe no mu bindi bice by'igihugu uyu mutegetsi agira ati kuva mu ntango z'uyu mwaka umurwi ndongoye waratorokanije ibitigiri by'abantu amajana atatu na mirongo ine na batanu bakubaguye bakongera bagafatwa bunyamaswa ivyo biharuro biteye agahinda byerekana ukuntu gukubagura abanyagihugu hamwe no kubafata bunyamaswa byabaye ibikorwa vya misi yose bikorwa n'inzego z'umutekano za leta y'u Burundi Zeida avuga ko abantu bashika amajana atanu na mirongo icenda na batanu bakubaguwe canke bafashwe bunyamaswa kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe umurwi w'intumwa zikorera ibiro bijejwe hagati y'akazi na muntu vya onu eh, wagendera ibiro by'igihugu bijejwe iperereza ku murwa mukuru bujumbura mu ndwi iheze abantu bari hagati ya mirongo itatu na mirongo itandatu n'indwi bafungiwe muri ivyo biro bari bafise ibimenyetso vy'abantu bakubiswe hari ibintu byinshi biteye kubiri n'amategeko byabonetse icyo gihe birimo ukuntu imbohe mirongo irindwi na zitanu zari zifunzwe kurenga ikiringo cemewe n'amategeko aya niyo makuru twashikirije mu kanya kari imbere turashimiye abanywanyi bose baduteze amatwi mugire umugoroba mwiza mwese